iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuba twumva mukoresheje ubuhanga bwa none mwadukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi yedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu by'iki gitondo uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera isaa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya tanzania haravugwa ubushyamirane hagati y'impunzi na polisi byaviriyemo abantu cumi na batandatu gukomereka mu nkambi ya mutenderi byatewe n'uko polisi yagerageje guhagarika ubwinshi bw'abantu mu masoko mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin ukorera mu gihugu cya tanzania
ibyo wumva biturika n'amasoro n'amabombe y'amosozi yo bita kirimogene yari aturikiye mu nkambi ya mutenderi kuri uyu wa gatanu cyari igipolisi cyariko gitinyisha impunzi zariko zirigaragambya mu ntumbero yo kwanka agahohotero n'agakinyizo karimo gukorwa n'igipolisi cyariko kiranyaga ibintu by'abadandaza abo bapolisi bari bamaze gutwara ibintu byuzuye imodokari zibiri zimwe z'ubwoko bwa fuso zijyamwo itoni zitanu bajya gutora iya gatatu niho impunzi zaciye zibyuka kubera icavu n'akantu zitangura imyigaragambyo mu ntumbero yo kugarura ibintu vyabo mtakuja kwetu nasi burundi tuna nchi yetu mtakuja kwetu mnanyonya damu yetu mnakuja tini kulinda kumbe wenyewe wezi iyo wenyewe ni wezi wenyewe ni wezi mu bakomerekejwe abantu cumi na babiri n'impunzi z'abarundi bane nabo n'abapolisi kubwo abantu benshi bari muri iyo myigaragambyo imodoka zibiri z'igipolisi zaciye ziruka zikice ku mabuye impunzi zariko zirabatera amasasu n'amabombe y'amosozi byari byabaheranye aha zimwe mu mpunzi zatubariye uko vyabaye nta baducungeye dufise ngaha nuko abaducungeye nibo bariko baraduhohotera badutuka baturasa batwiba none wumva dufise abaducungeye ngaha bagumye basomba guhera kare hose imwe itura isikana iyindi itura isikana nubu barazavuga yuko baza gutora ibindi mw'ijoro nubu ntitugira aho turara uno munsi turara ngaha duterana amabuye mpaka n'aho harobezo turwanira iby'iwacu ibintu beje kuba mu ikambi ya mutenderi ni iby'agahomeranwa ntibyari bwabeho kuva isi iremwa aho mu masaha ni ukuvuga twe twaze tubona mu masaha nko mu masaha umunani uku igipolisi cyaha imutenderi cyo ku gituwo kigira kabiri kiza gishika mu isoko gitangura kunyaga abantu badandaza amasora badandaza amabateri abadandaza ibitenge barasomba ivya mbere barasomba ivya kabiri bageze ku modoka ya gatatu abanyagihugu bavugisha n'igikunda niho gusa batangura gushamirana n'abapolisi abapolisi barasha insoro insoro zishira umuriro harimo na bimwe bikoroza amosozi arivyo kirimojene ivyo vyose babikoresheje mu nyuma bariruka abanyagihugu ariko bavuze ati ngaha ntiduhereza ngaha kuvaho ni nk'akabonero ni nk'agatotezo niko kuca tubakwirikira twagiye mayo gituwo turahabuza ibintu byacu barabiduha ariko kugira ngo bitange bari bazibiye amabarabara bavuga ngaha nta gikoreka nta gikoreka ibintu byacu bitabonetse wa masaha nko mu masaha ya saa moja na mirongo itatu n'itatu ibintu byahereye kuva saa munani niho ibintu bemeye polisi kubitanga naho nyene amabuye ariko induru ziriko ni ukuvuga ivyapa vyo mw'ikambi vyose barandaguye bivanye n'uko badashobora kwemera agakinyizo igipolisi gicungera umutekano mu nkambi ya mutenderi cakoze ivyo mu ntumbero yo kugabanya imigwi y'abantu mu isoko ngo kubwira impunzi zikingira umugera korona iyindi mpamvu bivugwa yuko impunzi zitubahiriza amategeko kubera leta ya tanzaniya kuva mwaka uheze yugaye amasoko mu nkambi z'impunzi kubera ikibazo c'umutekano muke naho biruko biraboneka neza uburyo bakoresheje butashimishije impunzi hama ishavu n'akantu birabarenga
ntacyo twahunze turi muri ya ntambara yewe none rero kugera ubu ni mu byose mwo dufashije mwebwe muri hejuru bavuye badukura ngaha kuko abantu bose baranye isoko ryose barasanga n'uwari yanze ngaha mu isoko asize ataba bari kuba barayobora polisi batwara bariko barayobora bitwarira nta kintu na kimwe batubwiye twabonye badushikako twabonye baza bapakira bandika bafata amagerenade batera amasoro bagumye batera twebwe ahubwo vyadutangaje ahubwo dukwiye muduserukire n'ukuri mutubarize ivyo bintu vyadutse muri nkambi ya mutenderi kuko ibyo bintu ntibyahora ibyo bintu n'ukuri twe turagowe ntabyo twari dukeneye n'ukuri kuko twari mu mahoro n'umutekano ariko aba bapolisi baratubujije amahoro cyane ibi bintu bibaye izuba riva ahubwo jewe ndatangaye none ubona two two bigirane mu burundi twahunze ibinyene none tubisanze ngaha none tugomba tuje hehe tuje mu misozi abantu abapolisi badusangayo Wa- bagomba duhungire hehe none abantu barenga mirongo itatu nibo bamaze gufatwa n'igipolisi gushika n'aya masaha bagirizwa kudakurikiza amategeko abaha uburenganzira bwo kuba mu nkambi no kuvyura imyigaragambyo mu nkambi kandi bibujijwe bimaze kubuko umurongozi w'ikomine kakonko aricumbikiyemwo impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya mutenderi hamwe n'umurongozi mukuru w'iyo nkambi barasohoye kuraba ibiriko biraba ariko nta cavuyemwo kubera impunzi zari zazibiye amabarabara baca barasubira inyuma ata na kimwe bashoboye kuvuga kimwe gusa ibintu byose byari byatwawe n'igipolisi byaragarujwe mu ntumbero yo kugarura umutekano hagati y'impunzi n'igipolisi mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika mu rwanda bamwe mu batanga serivisi z'amahoteli mu karere ka rubavu baravuga ko badakora n'ubwo bakomorewe bavuga ko ihagariko ry'ingendo ziva mu mujyi wa kigali no hanze ryahagaritse imikorere yabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana araduha inkuru irambuye iminsi itandatu irashize guverinoma y'u rwanda yoroheje amabwiriza yasaga nk'ayahagaritse ubuzima busanzwe mu rwanda yari amaze ibyumweru bitandatu abanyarwanda bari mu bihe bidasanzwe by'amabwiriza yabasabaga kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona nyuma yo kwemererwa gusubira mu mirimo imwe n'imwe abatari bake barabyishimiye nubwo hari abagaragaza ko kubona aho barangura bikibagora nk'uyu mu by'ukuri urebye ni nko kuvuka ubwa kabiri ukwezi ndetse n'iminsi yarengagaho tudakora urareba byari ibibazo wasangaga benshi dufite ibibazo mu ngo by'inzara ariko kuri uyu munsi kabisa turumva rwose tunezerewe nubwo atari cyane ubona ari ingendo mu ntara gusa tutari twatangira no kujya kurangura za kigali wenda ikibazo kijyanye n'imari kugira ngo izajye itugeraho ibicuruzwa byacu nibyo bikigoranye ariko mu by'ukuri ntabwo bisa no kwirirwa mu rugo cyakora ku batanga serivisi z'amahoteli n'ubukerarugendo bo urugendo ruracyari rurerure nk'uko babivuga nkatwe dukora akazi k'ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo n'ubundi turasa nk'aho tudakinguye kubera yuko niba dukorera hano i gisenyi akaba umuntu waza kurara iwawe yaturukaga i kigali cyangwa yaturukaga mu kindi gihugu urabona yuko ibigo by'indege birafunze nta munyakigali ushobora kugera i gisenyi nta muntu ushobora kuva i goma ngo yambuke azi i gisenyi urumva yuko turacyafunze bene aba bavuga ko bari mu ihurizo ritaboroheye ikibazo ni uko twitwa ko dukinguye ariko imisoro na ba nyir'amazu bo barakomeza kubara n'imisoro irakomeza gutangwa iyo bavuze ngo urakinguye icyo cyonyine kigaragaza yuko urimo gukora urugero niba wabonaga ibihumbi magana atanu ukaba utarayabonye deja warahombye mu nyungu iyo wari kuzabona urayihomba winjira no mu gishoro nacyo uragihomba aba barahombye kompulitiri ahubwo twibaza n'aho tuzakura ikindi gishoro hakatuyobera leta icyo nayisaba ni ukugerageza kureba ukuntu yafata mu mugongo abacuruzi ikagenda yoroshya imisoro kugeza ubu hoteli na za resitora zirakora ariko zigasabwa gufunga saa moya z'ijoro gutwara abantu mu modoka rusange nabyo byarasubukuwe ku buryo nta urenga intara ngo ajye mu yindi kandi ingendo hagati y'intara n'umujyi wa kigali nazo ntizemewe buri modoka itwara gusa abantu bangana na kimwe cya kabiri cy'abo yari isanzwe itwara mbere kuko hasabwa gusigamo intera nibura ya metero imwe hagati y'umugenzi n'undi aba bagenzi kandi bagomba kuba bambaye udupfukamunwa bose bamwe mu basumba ibyagenwe n'ikigo ngenzuramikorere rura ibiciro byahindutse cyane uri kujya usanga ugasanga bakubye kabiri niba wenda twaziraga nka magana atandatu ziturutse mu bigugwe kugera ni igisenyi bari kuduca igihumbi magana abiri na mirongo itanu yani yanishe kubyumva byonyine biragoye ariko kuko uba ufite kugenda iyo baguca yose uyafite watanga ntabwo byemewe mbese cyane kuko bari kujya basigamo umwanya hagati y'umuntu n'undi ku ntebe bari kujya hicara abantu babiri mo hagati bagasigamo umwanya ku ntebe hajyaga abantu bane ubu ngubu bari kujyaho babiri hari abaturage babwiye ijwi rya amerika ko izi ngamba zo gukomorera zimwe muri serivisi n'ibikorwa bya leta n'iby'abikorera zasanze inzara ibarembeje ku buryo bari baratangiye kugurisha n'ibikoresho byo mu nzu ngo babone icyo bararira hari abagiye bagurisha amateleviziyo hari abagurishije intebe zo mu nzu barahari rwose n'udukoresho tumwe na tumwe two mu rugo rwose barabigurishije urabona nk'umuntu wari utunzwe na nyakabyizi urabona ko dukoresha niba yaradufite urabona iminsi irangije ukwezi kurenga adakora urumva kubigurisha si igitangaza bakamuha indica ndikize ntabwo ari ibitangaza birasanzwe nari mfite akaradiyo ubu nakamaze nakwibutsa ko gutwara abantu kuri za moto bitarakomorerwa cyakora zifashishwa mu gutwara ibintu nk'uko ingamba za guverinoma ziri utubari n'utubyiniro insengero imikino n'imyidagaduro muri rusange nabyo biracyafunze amashuri nayo aracyafunze kugeza mu kwezi kwa cyenda ingamba zirimo gukurikizwa ubu zatangiye kubahirizwa kuva tariki enye z'uku kwezi zikaba zigomba kumara iminsi cumi n'ine claude gans ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda ndagusuhuje ukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni mwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurwa n'umuryango ejofu eko ukorera i kigali mu rwanda wakifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nshuti bakunze b'ikiganiro ejo bimwe mu bishimisha muntu harimo no kugira uburenganzira busesuye no kwishyira akizana mu buzima bwe bwa buri munsi akenshi mu bavuga ko badafite kwishyira ukizana mu buzima bwabo bavuga ko bibuzwe n'ibihugu baturukamo akenshi ku mpamvu za politiki bashobora kuba bafunze cyangwa barambuwe impushya zibabuza kugera mu bindi bihugu kuba bashaka kumenya uko andi mahanga ameze dore ko umunyarwanda yavuze ko akanyoni katagurutse katamenya iyo bweze nyamara ariko kuva mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda kwishyira ukizana kwa muntu mu isi biragoranye atari uko twabujijwe amahoro n'amareta dutuyemo atari uko dufunze atari uko hari indi ntambara ahubwo hari umwanzi urwanya isi yose urasa nta mususu ariwe korona virusi iki ni icyorezo kibasiye isi kikaba cyadusaba twese kuguma mu ngo mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyo urubyiruko rwiyunguye mu gihe kirenga ukwezi rwari rumaze muri gahunda ya guma mu rugo mu rwanda dore ko rimwe na rimwe hari abayaburaga umwanya wo kugira ibyo biyungura kugira ibyo bakora bitewe n'akazi babaga bafite mu buzima bwabo bwa buri munsi nyamara ariko hari abo byabereye umwanya mwiza wo kugira byinshi bunguka byaba binyuze mu itangazamakuru cyangwa mu bundi buryo mu gihe cya gahunda ya guma mu rugo iki kiganiro gihagararana n'ijya na roje mbizero kirisipe ari kudufasha ku buhanga bw'ibyuma nanjye mwumva kuri mikoro kandi ubasuhuza nitwa jeme muhabonayo mbahaye ikaze
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
muri iki kiganiro turumva rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka kamonyi twaganiriye batubwiye byinshi bungukiye muri gahunda ya guma mu rugo turumva kandi ubuhamya bw'umusore wo mu karere ka musanze twaganiriye atubwira byinshi yungukiye muri gahunda ya guma mu rugo ahanini biciye mu gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye tubahishije kandi n'icyegeranyo kigufi kivuga kuri korona virusi uko yaje uko yandura n'ingaruka imaze kugira ese wowe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ni icyungukiye muri gahunda ya guma mu rugo twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani kabiri gatatu kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe magana ane na cumi na rimwe ushobora no kudusangiza igitekerezo cyawe unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze turaza kugira akanya ko kubinyuzamo amaso reka rero dutangire ikiganiro cy'uyu munsi twumva ikigereranyo kigufi kitubwira kuri korona virusi ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
mu mateka y'isi hagiye habamo byinshi bitandukanye cyane cyane nk'intambara na jenoside ku buryo hapfa abantu benshi nyamara wava mu gihugu kiri kuberamo imirwano ugahungira mu kindi ukaba wizeye ko urokotse nyamara urebye neza wasanga atari intambara gusa bihitana abantu noneho ukurikiye iki kiganiro isi yose iri mu ntambara ku buryo nta mugabane cyangwa igihugu ku isi wabona uhungiramo ngo uvuge ko wizeye ubuhungiro dore ko buri gihugu cyose ubu ngubu kiri kwirwanaho wakibaza utese iyo ntambara ni iyihe yaje iturutse he yatewe n'iki ubusanzwe mu ntambara z'isi uba usanga igihugu gihanganye n'ikindi cyangwa abenegihugu ubwabo aribo barwana ku buryo birangira ufite intwaro zikomeye n'abasirikare kabuhariwe mu kurwana ari utsinze urugamba nyamara ubu tuvugana siko ku isi bimeze kuko isi yose ihanganye n'umwanzi urasa atavangura akaba kabutende udatinda gukwira ku isi hose uwo nta wundi ni korona virusi icyorezo kibasiye isi yose bidasubirwaho mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icyenda mu mujyi wa Wuhan uherereye mu gihugu cy'ubushinwa hadutse indwara yitwa korona virusi inavugwa ko iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa korona iyi ndwara yatangiye yibasira igihugu cy'ubushinwa ariko bitewe n'uburyo yanduramo ntibyatinze igera mu bindi bihugu bikomeye mu isi cyane cyane ibyiganjemo ibyo ku mugabane w'uburayi na amerika aha twavuga nk'ubutaliyani ubufaransa esipanye ubwongereza leta zunze ubumwe za amerika n'ibindi bihugu bitandukanye mu isi tariki ya cumi na kane gashyantare uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri nibwo umurwayi wa mbere wa korona virusi yemejwe na minisiteri y'ubuzima mu gihugu cya misiri naho tariki ya cumi na karindwi gashyantare undi murwayi wa coronavirus yemezwa na minisiteri y'ubuzima mu gihugu cya Algeria afurika nayo ibisisewe n'icyorezo kitarabonerwa umuti kibasiye isi yose aricyo coronavirus ntibyatinze ariko tariki ya cumi na gatatu werurwe nibwo u rwanda rwemeje umurwayi wa mbere ufite indwara ya coronavirus akaba ari umuhinde wari uvuye mu mujyi wa mombayi coronavirus nshya ya bibiri na cumi n'icyenda ni ubwoko bushya bwa coronavirus bwagaragaye nk'intandaro y'indwara y'ubuhumekero yitwa covid cumi n'icyenda iyi akaba ari indwara itangira kugaragaza ibimenyetso hagati y'iminsi ibiri na cumi n'ine tariki ya mirongo itatu mutarama umwaka wa bibiri na makumyabiri nibwo umuryango mpuzamahanga wita ku buzima uzwi nka oms mu rurimi rw'igifaransa watangaje ko coronavirus ari icyorezo cyibasiye igihugu cy'ubushinwa ibizwi nka epidemi mu rurimi rw'igifaransa bidatinze ariko tariki ya cumi n'umwe wese ari icyorezo cyugarije isi yose icyo bita pandemi mu ndimi z'amahanga bimwe mu bimenyetso bya coronavirus wamenya harimo kugira umuriro gukorora kudahumeka neza gucika intege kugira ibicurane no kuribwa mu mutwe iyi ndwara ya coronavirus ishobora kwandurira mu gusuhuzanya n'umuntu uyirwaye mu gusomana cyangwa gukora aho yakoze bumwe mu buryo bwo kwirinda coronavirus harimo gukaraba intoki ukoresheje isabune n'amazi meza cyangwa indi miti yabugenewe nibura bigakorwa amasegonda mirongo ine intera nibura ya metero imwe hagati yawe na mugenzi wawe kwirinda gukora mu maso cyangwa ku mazuru n'ibiganza ndetse no kwambara agapfukamunwa iki cyorezo cya coronavirus cyatumye ibikorwa by'ubukungu bavuga ko ubukungu bw'isi bushobora kuzahura n'isanganywe rikomeye ibintu byaherukaga mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda iyo ufunguye ibinyamakuru mpuzamahanga igihe byandika kuri politiki ndetse n'ubukungu usanga inkuru ziza imbere ari izivuga ku cyorezo cya ndetse no mu tubati hirya no hino mu isi umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubukungu mu isi uba umaze gutangaza ko ubukungu bw'isi bushobora kuzagwa ku buryo byitezwe ko buzamanuka ku ijanisha rya kabiri n'ibice bine ku ijana muri uyu mwaka nyamara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu kwakira ubukungu bw'isi bwari bwaramaze kuzamuka ku gipimo cya kabiri n'ibice icyenda ku ijana ariko noneho uko iminsi igenda yicuma buzagwa ku ijanisha rya rimwe n'ibice bitanu muri ibi u rwanda rumaze guhumba icumi ku ijana y'aho rwagombaga kwinjiza aturutse mu nama mu mahuriro no mu mamurikabikorwa atandukanye ni ukuvuga ko u rwanda rumaze guhomba agera kuri miliyoni umunani z'amadolari iki cyorezo cya coronavirus kandi cyahagaritse ibikorwa byinshi birimo siporo imyidagaduro uburezi inganda n'ubukerarugendo byateje igihombo kibarirwa muri za miliyari zo ku butaka zarahagaritswe abantu basabwe kuguma mu ngo zabo keretse gusa abakora mu nzego z'ubuvuzi umutekano cyangwa abatwaye ibiribwa n'imiti yo kwa muganga mbese wakibaza uti byatewe n'iki ibihugu byinshi byo muri afurika bimaze kubona ko coronavirus ari icyorezo cyica kandi cyandura mu buryo butagoranye byafashe ingamba zikakaye zirimo gufunga imipaka cyane cyane zihuza n'ibihugu byamaze kuzahazwa n'iki cyorezo cyangwa se uje wese akamera gushyirwa mu kato nibura iminsi cumi n'ine ku rwego rw'isi ubu icyorezo cya coronavirus kize gukira barenga miliyoni imwe n'ibihumbi makumyabiri mu gihe kimaze guhitana abarenga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu n'umunani kugeza ubu icyorezo cya coronavirus kimaze kugera mu bihugu ijana na mirongo inani n'umunani mu isi kugeza ubu kandi hari ibihugu byasahajwe bikomeye n'icyorezo cya coronavirus cyane cyane nk'ubushinwa ubutaliyani ubufaransa esipanye ubwongereza ndetse na leta zunze ubumwe za amerika igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyihariye kimwe cya gatatu cy'abamaze kwandura covid cumi n'icyenda mu isi yose kuko kugeza ubu abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri bamaze kwandura ubwandu bwa coronavirus n'abarenga ibihumbi mirongo itandatu n'umunani bakaba bamaze guhitanwa n'iki cyago cya covid cumi n'icyenda mu gihugu cy'ubushinwa ari naho hatangira iki cyorezo cya coronavirus abarenga ibihumbi mirongo inani na bibiri baracyanduye mirongo irindwi na birindwi muri bo barakize naho abarenga ibihumbi bine magana atandatu bahitanwe n'iki cyorezo ku mugabane wa afurika iki cyorezo kimaze kwandura abarenga ibihumbi mirongo ine n'umunani abagera ku bihumbi cumi na bitandatu barakize naho abarenga igihumbi na magana inani bamaze kwamburwa ubuzima n'icyorezo cya coronavirus igihugu cya mbere gifite umubare w'abanduye benshi muri afurika ni igihugu cya afurika y'epfo iki gihugu kugeza ubu gifite abarenga ibihumbi birindwi banduye coronavirus ikaba imaze guhitana abarenga ijana na mirongo itanu mu karere u rwanda ruherereyemo igihugu cya kenya nicyo kiza ku isonga mu kugira umubare munini w'abanduye icyorezo coronavirus naho abarenga cumi na batanu bamaze guhitanwa nacyo mu rwanda icyorezo cya coronavirus kimaze kwandura abarenga magana abiri na mirongo itandatu muri aba abarenga ijana na mirongo itatu barakize kandi bamerewe neza kugeza ubu abagera ku ijana na mirongo itatu baracyakurikiranwa n'abaganga kandi mu mahanga naho abarenga mirongo icyenda bahuye n'abandi bayanduye mu rwanda mu barwayi ba coronavirus kandi mu rwanda abagabo barenga magana abiri ni ukuvuga ko bafite ijanisha riri hejuru ya mirongo irindwi n'umunani naho ab'igitsina gore bo barenga mirongo itanu ni ukuvuga ko bafite hejuru ya makumyabiri na rimwe ku ijana uturere cumi na dutatu muri mirongo itatu tugize u rwanda nitwo tumaze kugaragaramo abarwayi ba coronavirus ku isonga hari akarere ka kirehe ko mu ntara y'uburasirazuba kihariye abarenga ijana u rwanda rukomeje gufata ingamba zo kwirinda coronavirus aho nyuma y'aho gahunda ya guma mu rugo irangire ku wa kane mata ubu hari bimwe mu bikorwa byakomorewe gukora ingendo ariko ukaba utemerewe kurenga intara ukoreramo amaresitora amahoteli nabyo byarafunguwe ariko basabwa kubahiriza intera ya metero imwe kandi kuba bafite abantu benshi bakora nibura hagakora kimwe cya kabiri cyangwa se bagakora basimburana ibikorwa bihuza abantu benshi nk'utubari imisigiti ndetse n'insengero ntabwo birakomorerwa hari bimwe mu bikorwa inama y'abaminisitiri yamaze kwemeza ko bizasubukurwa mu kwezi kwa nzeri cyane cyane nk'ibijyanye n'amashuri yaba abanza ayisumbuye kaminuza yaba aya leta cyangwa ayigenga buri munyarwanda asabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuyobozi kandi akamenya ko agomba kwambara agapfukamunwa igihe cyose avuye mu rugo cyangwa se igihe cyose ari kumwe n'abantu benshi igiteye impungenge kurusha ibindi ni uko kugeza ubu abahanga mu buvuzi batarumvikana ku nkomoko nyayo y'icyorezo cya korona virusi dore ko bamwe bavuga ko cyaturutse mu biguruka nk'uducurama ariko abandi nabo bakavuga ko ari indwara cyangwa se virusi yaba yarakorewe muri laboratwari kugeza ubwo twinjiraga muri sitidiyo nta muti nta n'urukingo byemewe oms iratangaza gusa hari ibihugu nka madagasikari cyo ku mugabane wa afurika byatangaje ko byabonye umuti wa korona virusi kandi ukora dore ko hari na bimwe mu bihugu by'amahanga byatangiye kwifashisha igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika giherutse gutangaza ko umuti ukoreshwa mu kuvura indwara ya ebola ushobora gukoreshwa nko kuvura icyorezo cya korona virusi mu gihe igihugu cya israheli kivuga ko kigiye gukora umuti uvura korona virusi mu kiyobyabwenge cy'urumogi kandi ko cyizeye ko uzatanga umusaruro mwiza twubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza twirinda kandi turinda bagenzi bacu njye ndishimiye yemuhawe nayo iki ni ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka kamonyi rwemeza ko guma mu rugo abera igihe cyiza cyo gukora no kwiga imirimo itandukanye irimo guteka ibiryo batari bazi guteka guhimba imivugo ndetse no gushushanya aba baganira na mugenzi wacu nishimwe ariyete reka tubumve ikintu cya mbere ndabonye kubyerekeranye no gukoresha nk'amapesayidi birirwa bakoresha n'amisetisayidi ko ari uburyo buri natirere bazajya bakoresha na haminga imveronoma ukamintininga neza cyane nko kuba wakoresha nk'itabi nka insetisayidi yatumye twiga gukora imirimo yo mu rugo akenshi twumvaga wenda ari iby'umukozi kumva wenda ni ibya bashiki bacu ariko niba barashyizeho rero akavuga ati uyu munsi urakora iki n'undi arakora iki byatumye nyine dukora muri uniti menya yuko nta muntu twarira inshingano ahubwo buri wese akwiye kugira inshingano mu rugo ikindi wenda cyiza cyavuyemo cyatumye dusabana n'imiryango yacu cyane kuko akenshi wenda buri wese yabaga abagiye ishuri abagiye ku kazi abagiye abona ntabwo duherukana ariko byatumye twongera turahura tubona ikiduhuza tugakina tugaseka umunsi ukira abonye umwanya wo kwicara nitekerezaho nikorera selifu valuwesheni buri mwanya ukora shoti kosisi z'amasomo numvaga nshaka kumenya kugira ngo wenda nzayakurikirane nyuma nko muri masitazi mbona n'umwanya wo kwegera imana nize eventi puraningi uburyo nyine ushobora gupuraninga eventi ikagenda neza ibyo usabwa gukora kugira ngo bigende neza nize gukora amandazi nize guteka capati ikindi nyine karantene yatumye menya abavandimwe banjye twagize umwanya munini wo kumenyana wo kuganira wo kwishimana nize ibintu bijyanye n'imibanire y'abantu nanone ibintu bituma abantu bagirana amakimbirane cyane cyane ubukene bwo butera abantu kugirana amakimbirane mu muryango ikindi nanone gitera amakimbirane mu muryango ni uko kutumvikana nyine buri wese ashaka ko ibitekerezo bye ari byo biganza gufunga umutwe kumva ko ari uri mukuri ubwo rero naje gusanga igisubizo cy'ibyo ngibyo ari uko umuntu agomba gutuza ukumvikana kuko n'ubundi umuntu mu bantu nta hantu uri bumucikire uratuza rero ubwo mukumvikana mugaruramo hagati ubuzima bugakomeza muri iki gihe cya lockdown twamaze mu rugo wari umwanya mwiza kuri ngewe wo kwitekerezaho ndetse nize guteka inkoko bwa mbere natetse inkoko byanagenze neza cyane ikindi nize kuko ubusanzwe nkora ibintu bijyanye na na data analysis ni bimwe rero muri ibyo nize hari nize programming language yitwa python niga yitwa r uh, ni zimwe nize kandi ntega ko zizamfasha mu kazi kanjye ka buri munsi nkora igihe cyaguma mu rugo cyanyunguye ubumenyi bwinshi nkunda kwandika amapoeme no gushushanya ndi kubera ibintu nkora nyine ntabwo binyemerera neza gukora ibintu byinshi kubijyamo ngo mbone umwanya ariko iki gihe cyaguma mu rugo nabonye umwanya wo kongera gusubiramo amapoeme yanjye nakoze nyashyira neza ku murongo bimpa n'ubushobozi nyine bwo gukora ayandi meza kurusha ya yandi ndetse no gushushanya ibishushanyo bindi ubundi gushushanya uko ugenda ubireka hari igihe bigenda bigabanuka ariko narongeye nzamura impano yanjye yo gushushanya
turarushimiye cyane uru rubyiruko twaganiriye aho badusangije byinshi bungukiye muri iki gihe cyaguma mu rugo byumvikana ko utababereye umwanya wo kuryama no kuruhuka gusa ahubwo wabereye umwanya wo gukoresha ubumenyi no kugira byinshi biyungura mu buzima bwabo turabashimiye cyane muri sitidiyo nakiriye mugenzi wanjye ukeza kirisitera agiye kutugezaho bimwe mu bitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro cy'uyu munsi aho turi kurebera hamwe icyo urubyiruko rwungukiye muri gahunda ya guma mu rugo kirisitera amakuru amakuru ni meza ndabona umeze neza Eh, ndashima imana wabyibushye cyane ntabwo wakoraga siporo muri gahunda ya guma mu rugo se Ah, na- nayikoraga naheze mbona rero ureba ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye hari ibitekerezo bamaze kwakira reka nguhe akanya ubitugezeho ndagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya nk'uko mugenzi wanjye abivuze hari utumwa tumaze kwakira uri kugaruka kuri iki kiganiro cy'uyu munsi aho turi kurebera hamwe icyo urubyiruko rwungutse muri gahunda ya guma mu rugo turi kubwakira binyuze kuri nimero ya whatsapp y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe kwihuse kirenga evode uherereye mu karere ka kicukiro yagize ati ku bwanjye nungutse ibitekerezo byinshi muri iki gihe cya guma mu rugo icya mbere nungutse ubumenyi bwo ku buryo wakora ukizigamira nubwo waba udakorera amafaranga menshi icya kabiri gutangira imishinga mito yanteza imbere mu gihe amashuri ataratangira ati uretse n'ibyo nigiye ku bitekerezo by'abandi bitandukanye bishingiye ku kwizamura ndetse no kwibumbira hamwe mu matsinda n'urubyiruko icya nyuma muri gahunda ya guma mu rugo nabonye serivisi z'ikoranabuhanga zihuta cyane ku buryo na nyuma nzakomeza kuzikoresha naho gasasira teogene yagize ati muri gahunda ya guma mu rugo nungukiyemo byinshi nko gusobanukirwa icyiza cyo kwizigamira ndetse n'ingaruka zo kutizigamira ati ibyo byose binyuze mu gukurikira ibitangazamakuru bitandukanye ati ndetse nakuyemo n'uburyo bwo kwihangira umurimo kuko kuguma mu rugo ntiyagakwiriye kuba umwanya wo kuryama gusa eme aba barakunze b'ikiganiro badusangije ku bumenyi bungutse muri iki gihe cya guma mu rugo Ah, urakoze cyane kirisitera numvise abakunzi bacu barungutse byinshi kandi byiza ariko ahanini byiganjemo kumenya uburyo bwo kuzigama ariko se wowe ntacyo wungutse Ah, nanjye ni uko nagiye kure yabo kuzigama yego iryo ni nk'isomo twese duhuriyeho nk'abanyarwanda ikindi nk'umuntu ukora itangazamakuru nungutse ibintu byinshi nabashije kwikorera self evaluation ikindi nanone ubu ngubu nize uburyo butandukanye bwo kwandikamo inkuru nasomye ibitabo bitandukanye kandi byose bigamije kwiyungura ubumenyi bushyashya abakunzi bacu badukurikiye bakibaza ngo nasomye ibitabo bitandukanye waduha urugero rw'igitabo kimwe wasomye Ah, ah, iki ikibangutse cyo mperuka gusoma ni cyitwa ni icyanditswe n'umu- n'umwanditsi witwa steve cyitwa act like a lady think like a man ni igitabo kigaruka ku ku buryo twebwe ubwo mu kinyarwanda bisobanukirwa hari abantu badukurikira batumva izo ndimi z'amahanga kura nk'umudamu cyangwa umwari ubundi utekereze kigabo muri make cyagarukaga ku iki kirisitera Ah, cyagarukaga ku ku ku buzima bw'urukundo muri rusange ni ubuzima bw'urukundo ese mwebwe igitsina gabo mutubona gute twebwe igitsina gore tubabona gute Ah, urakoze cyane rero kirisitera ndabashimiye cyane ko mwabanye nanjye mu kiganiro ejo cy'uyu munsi nshimira n'itsinda rigari ry'abanyamakuru ryamfashije gutegura iki kiganiro iki kiganiro cyari gihagarariwe n'ijya na roger mizero kirisiperi ku buhanga bw'ibyuma naho njye mwumvaga muri sitidiyo nitwa jaime muhawe nayo ndabifuriza amahoro y'imana no kugira ubuzima bwiza buzira korona virusi mukomeze munagerwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ejo naho ubutaha mu mwanya nk'uyu
atubereye ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo inshuti zacu mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi